dumela re amon dumelang baretsi kwa gae a le tlhotse sentle raetso no re tlhotse sentle ra ra itumela ee no ke itumela thata ka gore ke a e bona ebile e, e, e, ke tshwantse bo e nna le ko leng ko teng tlhe re harman pula ee no pula e ne e leng ke solofela gore Eh, e tla nna le gompieno ya ka re bonang ke solofela gore e fitlhelele borre ba le ko bophirimeng gore gore ba bone pula sentle ka gore ke utlwa gore ba bone pule pula mabane le maloba eh, ke taba e di itumedisang no e teng ka kwano e, e, e ntse e tswa tla ka kwano mo gauteng re tla dira bonnete re tla dira bonnete ba gore re e romele ka koo ee no ga e isene mo go rona mare ke utlwile gore e nnile mo bareti ba rona mo tikologo ya bophirima ehe jaanong fa seemo se, se le jaana re harman a balemi ba bophirima ba bone pula mme ba santse ba ba ka jala ka nako e uh, nako ya go jala tota ke nako e e fetile yaanong and uh, se se tona ke gore batho ba ba jalang jaanong ke gore ke ba ba ka santse ba jala sonoblomo um uh, mme ke nako ya go ke ko morago ga nako go bua sentle Uh ba ka gore pula e ne e tiegile motho ko gole go na bollo teng ba ka sa ba ka ba bantsi beke ena beke e tlang ke la bofelo tota gore ba ka dinawa mo bokoneng phirima and fela go feditswe ka dinawa ke gore nako ya go jwala e tlabe e fetile jaanong ke ke ke tshwetso e feng e molemirui a tshwanetseng a nagane ka yone fa pula e sane mme madi a simolola go fela um ka gongwe go go rekela diruiwa tsa gage dijo wa bona re amon ngwaga le ngwaga re ka fitlha gore mo tikologo e nngwe ya aforika borwa go na le diruiwa ba reti ba rona le ba rua dikgomo le ba rua dinku dipudi yalo ba ka simola go go reka furu ba reka ba reka ba batla felela ba iphitlhela gore tota madi a se mm yaanong diruiwa tseo ba setse ba di rekile gabedi motlhamong mm-hmm. ke gore lefoko le ke le buang ke le bua ka nako e re leng mo go yone ke gore fela pula e kana ditlhaga di kana di dintsi ga re ka kere go bokanya furu mhm. and ke batla go rotloetsa bareki ba rona gore fela dijo di teng go bokanya furu gore ka nako e dijo di seo o be o na le thiso ke o ka fang diruiwa tsa gago mhm oh, oh, tswela pele tswela pele a ke boeletse pele ena fela motho o o reka furo o fepa diruiwa ke ore and o tshwanetse o di fepe go feta kgwedi o tla itse fela yaanong go a senyegela thuto e ke batla go fa moretsi wa rona ke gore o tse tshwetso gore dikgomo tse di tsofetseng dipholo tse di sa tsaleng rekisa tsona ka nako ele fela tlhwatlhwa e sale teng gore tse o di tlhokomelang o kgona go itlhokomela ka tšhelete ya teo kampo go botoka dinako tsetlo tsotlhe gore o nne le ko o ka di fudisa teng ka gore go reka furu go a tura and go ka bolaisa motho go tlhokomela diruiwa and ke thuto e ke batla gore e fitlhe go bathong mm-hmm jaanong um eh, raharman fa fa re boela kwa ntlheng e le ya pula um kwa, e ne e leng teng barua diruiwa ba ka dirang jaanong go sireletsa gore diruiwa tsa bona di boele ko mmeleng eh, sentle wa bona gantsi-ntsi diruiwa tseo di ne di na le ka lebaka gore di ne di na ne di kuafatsa ka lebaka la go tlhoka dijo ba leke go di go di tlhaba lemao la di dilo tse di bolaya di-internal le di-external parasites jaaka ivomax etomax hmm. etomactine le molemo oo eh. kwa ntle ga yone ba kgona go di peita di-vitamine le molemo o tshwana yaka multimin gore ba di tlhabele maolele gore di tokafale di bona di boele di bona dikota tse di tlhokegang and eh, ba bone gore program e re ba rometse maloba ka di-whatsapp group ba e sale morago gore ba ditlhabe moento ka gore go na le pharoganye gore batho ba rata go bua a re ente ka molemo o alafang mare taba mm. eo re setse re ipuile e mme ira matsapa gore dikgomo tsa gago di ska di nna di bopame yanong ka lebaka gore diboko di tletse diboko di tletse dilo tse di nwang madi tse di nwa maatla a tsone a re bolaya dilo tse gore dikgomo dinku le di eh, pudi diphologolo tsotlhe di nne di tsene mo meleng mm. jaanong fa re buisane ka tsona dikgomo dinku le dipodi tseo um ka gongwe re yo o ruileng diruiwa tseo eh, o tshwanetse a dire eng re harman gore a tswelele pele ka tsona wa bona gantsi-ntsi batho ba kare ke tshwereng ku ke na le kgomo ke na le pudi potso e tona fela o le leburu wa gore pudi ena kampo kgomo ena kampo nku ena e kgona go mpha eng ka ngwaga ga o thusa gore letseno e o berekela bokete la yone ka yone ke yone e o fepang diruiwa o tshwanetse o bona gore diruiwa tsa gago di go fe letseno fela di sa go fe letseno ke gore o senya tšhelete nagana gape go mm. siame o na le dikgomo um dikgomo tsa gago di fela o di isa kwantising a batho ba rata go di reka kampo ga ba rate go di reka fela dikgomo tsa gago di teng batho ba di rata kampo ga ba di rate kgomo e rategang e nna le tlhwatlhwa kgomo e nna le nama e nna le tlhwatlhwa ke gore tsa matsapa gore dilo tse o di ruang gore di kgone go nna le nama gore di go fe weight gore di ya imela fela dipalama sekale di na le di isa sekale ko godimo gore fela wa e rekisa e rekisiwa ka sekale e be go fa letsena and ke sone ke batla go rotloetsa batho gore ba seka ba re ponyana ele e mo sakeng ya kgomo e ntlele e ke yone ke le ka go dirisa diphelefu dipoko dipoo tse di ka okeletsang weight mo dikgomong tse di ka di tlhabololang gore di go fele tsena fela o di isa ehe jaanong eh, eh, re harman fa re boela kwa baleming ba dijalo um eh, fa re santse re buisana ka kgang ya pula ka gongwe pula yana mme ga ene ka mokgwa e tshwantseng e neng ka teng bona ba setse ba feditse go jala ba tshwanetse gore ba direng wa bona balemirui ba rona ba bantsi ba jetse um botlhale ba bona gompieno bo bontle ka gore ba setse ba peitile dibolae tsa mofero ba peitile dibolae tse di bolayang ditlhaga mo gare ga dijwalwa ke gore fela ba se itse go jala a ba tlhokomele gore mofero le di dilo tse di ka senyang metsi a dijwalo dimeteng ba bone gore ba peitela dilo tse di tshwanetseng eh ke gore fela o jwala medi le ka go jwala medi o ka peitela eh, eh, dibolaya tsa mofero gore go nne mmidi fela go ska gona dilo tse di and ke batla gore thuto eo ba e sale morago ka gore go na le mehuta eo ka e jwalang ga o kgona go pita se sengwe le se sengwe fela mhm. and ka mokgwa ona um uh, tobo e ka nna botoka go feta ya ka e ntse ka tsela e nngwe and re batla go rotloetsa gore ba tlhokoma setlhako sa leburu se tshwanetse se nemo sa setlhako sa leburu se tshwanetse se tlhagele mo tshimong tsatsi le letsatsi a ye go lebela a ga gona diboko ga gona ditshenyekegi ke a tshwanetse a tse matsapa gore a dintse mo tshimong mhm. jaanong um ke a itse gore ba go utlwile mme ba bangwe go na le tse dingwe tse ba batlang go go botsa tsona um fela fa morago ga thulaganyo e ba ka golagana le wena ko kae re amon ba ka mfounela uh, maar 0832656210 mme thata thata go botoka gore ba ba nthomela di WhatsApp ba botsa dipotso tsa bone ke tla boela ke di araba kampo ba ba ee. sena WhatsApp ba ka nthomela ka di SMS re simolotse di WhatsApp group di se ke di le di group tse tlhano and ke itumela thata ka baitsinape ba bangwe ba kgona go tlhatlhela fa le fao go mm. thusa Eh, bareki ba rona ka tsela eo and eh, leburu ga le fele pele leburu le le ka dinako tsotlhe ka maatla gore a tswele pele six mm-hmm. six five Mm one 0832656210 fa o batla go ikgolaganya le re swai harman o iponne maelenyana ka tsa bolemirui re a lebogatlhe re harman pula ke lebogile a pula e nne a e ba nnele bekena thank sethoboloko go fitlha ura ya boraro imon mokwena wena o mang